radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi abatuye muri site ya buraza mu ntara ya gitega baravuga ko bahohoterwa bagasenyerwa amazu bamazemo imyaka makumyabiri n'icyenda bahatirwa kwimuka ega nta muntu wirukana ku ngufu ahubwo ikibanza leta igikeneye barabunguruza bakabashyira ahandi gushyika aho bumva bonyine ko bashobora gutaha aho nk'ubu turafite site y'ahantu bita ishombo bose batashe ku gushaka kwabo sixte ni muraba uyobora ishyirahamwe ryigenga rishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu cndh impunzi z'abarundi ziba muri tanzania zivuye mu burundi mu mugambi wa ngwino urebe babwiye bagenzi babo uko bahasanze igihe tucumva abantu birirwa barapfa ijoro n'umutaga bagatotezwa bagacoba bufone na buhoro ibyo rero biri mu bituma twebwe tudahunguka tufata nka jewe akarorero umuryango w'iwanje wose barawumaze amatongo y'iwanje yose yarafashwe umuryango mfise nzowutwarahe umwe mu mpunzi umaze kumva bagenzi be bakomotse mu burundi ayo makuru kimwe n'andi yavuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi wiriweho mwiriwe neza veniste mu karere k'ibiyaga binini igisirikare muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyavuze ko abaroberi bishe abasivile batandatu mu buseruko bw'icyo gihugu ni mu gihe icyo gisirikare kivuga kandi ko uwundi mugwi w'abitwaje ibigwanisho wa M23 wagirizwa gutera urugomero rw'umuyagankuba rukiriko rurubakwa umuvugizi w'igisirikare ca Congo Jules Ngongo yavuze ko umuhari witwaje ibigwanisho ADF wishe abo bantu mu mihana y'i Lowa mu ntara ya Kivu ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri igisirikare kivuga ko cashoboye kubohoza abandi bantu cumi na batanu umuhari ADF wari waranyuruje cica umwe muri abo baroberi n'abandi batatu cyafashe ikigo cya kongo kijejwe gukingira amashamba ejo ku munsi wa gatatu cyavuze ko hagabwe igitero ku rugomero rushasha rw'igwanguba rukiriko rurubakwa mu ishyamba cimeza rya virunga abanyagihugu baba muri ako karere bavuze ko ibyo bisasu byavuye mu karere kagenzurwa na M23 ahandi havugwa ibitero muri afurika ni muri somaliya ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta zunze ubumwe za amerika bwavuze ejo ku munsi wa gatatu ko igisirikare ca amerika cishe abagwanyi cumi na batatu ba al shabab mu gitero c'indege cakoze muri somaliya ico gitero cabaye ku itariki ya cumi na zine z'uku kwezi k'umunani hafi y'itedane ni mu manuko bw'ico gihugu igihe abagwanyi ba al shababu bariko batana mu mitwe n'igisirikare ca somaliya igisirikare ca amerika kivuga ko atabasivile bishwe canke bakomeretse muri ico gitero mu ndwi iheze abasirikare ba amerika barishe kandi abagwanyi ba al shababu mu gitero cabaye muri iyo ntara nyene
washington ijwi rya amerika mu gihe muri ubwo burere bwa afurika havugwa ubwicanyi akarere ko mu ihembe rya afurika nako kariko gatanga icyizere cyo gusubiza hamwe kw'abanyagihugu ishyirahamwe mpuzamakungu oni muri etiyopiya rivuga ko abanyatigireya bashika ibihumbi icenda abo abaharanira agatoya ka muntu bavuga ko bari bafunzwe mu buryo buteye kubiri n'amategeko barekuwe komisiyo ya etiyopiya ijeje gukurikirana iby'agateka ka muntu mu kwezi kwa gatandatu yasanze benshi muri abo banyetigireya mu makambi y'impunzi bafunzwe bahowe ubusa iyo komisiyo yavuze ko abo banyetigireya bakuwe i abala ku nguvu bahowe ubwoko bwabo igihe imigwano yatangura hagati y'umuhari tplf n'igisirikare cyo mu ntara ya afar tukiri ku mugabane wa afurika maroke ejo ku munsi wa gatatu yaraciriwe umunyororo w'imyaka ibiri n'igice abimukira cumi na batatu bagirizwa kuba aribo batumye hapfa bagenzi babo benshi igihe bariko bagomba kwinjira ku nguvu mu izinga rya merira rya esupanye mu kwezi kwa gatandatu umuavoka aburanira karidi ameza yavuze ko sentare yo mu gisagara ca nador ca maroke gihana urubibe na merira ariyo yaciye urwo rubanza uturere twa merira na seuta muri esipanye nibwo butaka bwonyene bw'imbibe uburaya buhana na afurika amakuru atangwa n'abategetsi muri maroke avuga ko abantu mirongo ibiri na batatu bapfuye igihe abimukira hafi ibihumbi bibiri benshi bamuka muri sudani bavogera ku nguvu urubibe rw'uruzitiro mu kwezi kwa gatandatu ishyirahamwe ryo muri esipanye riharanira agateka ka muntu kaminando fronterase ryavuze ko hafuye abantu bashika mirongo itatu n'indwi igihe abo bimukira ikivunga bariko baragerageza kujabuka ku mugabane wa buraya
Washington, ijwi ry'Amerika.
amakuru avugwa hanze y'umugabane wa afurika abategetsi b'abatalibani hamwe n'amakuru ava mu bitaro muri afghanistani bavuze ejo kuwa gatatu ko ikibombe gikomeye cyane cyaturitse mu musigiti warimwo abariko barasenga mu masaha y'akagoroba ku mugwa mukuru kabul hafa abantu benshi bataramenyekana igitigiri amakuru atandukanye avuga ko abantu hafi mirongo ibiri bahasize ubuzima abandi benshi barakomereka muri icyo gitero kivugwa ko cyakozwe n'umwiyahuzi nta muhari n'umwe washotse wemanga icyo gitero cyabaye ku musigiti witwa sidikira ikabulu
urakoze aruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa yeshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo koma no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vuba radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuryango w'ubumwe bw'uburayi wamaganye wivuye inyuma iyangizwa ry'urugomero rwa rwanguba muri pariki ya virunga mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ubinyujije ku rubuga rwa twitter umuryango w'ibihugu by'uburayi uravuga ko wamenye ko urwo rugomero rwarashwe n'ingabo z'umutwe wa m23 ukavuga ko ubabajwe no gukomwa mu nkokora k'umushinga ufitiye akamaro abaturage bo muri kivu y'amajyaruguru perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix antoine tshisekedi wakiriye i kinshasa inama ya mirongo ine na kabiri y'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu byo mu majyepfo ya afurika yashyize mu majwi u rwanda avuga ko rwateye igihugu cye u rwanda ruhakana ibirego bya kongo tshisekedi yashimye ibihugu nka tanzania malawi na afurika y'epfo byohereje ingabo zo kunganira monusco mu kugarura amahoro mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo mu burundi abavanywe mu byabo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itatu hashize imyaka makumyabiri n'icyenda batuye muri site ya buraza mu ntara ya gitega baravuga ko bahohoterwa bamwe baravuga ko basenyewe amazu bahatirwa kwimuka aho bavuye hagashyirwa ibikorwa bya leta yita iby'iterambere inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye mu ibwirizwa shingiro ry'uburundi mu ngingo yaryo ya cumi na gatatu rirerekana rikanasigura neza ko abarundi bose banganya iteka hamwe n'ibyo bakwiye kuronka abenegihugu bose baranganya agateka kandi amabwirizwa akabakingira kumwe ryerekana kandi ko nta zina murundi n'umwe agomba gukumirwa mu bijanye no kubana n'abandi gusa n'aho ibwirizwa shingiro ribigena gutyo abanyagihugu bacitse ku icumu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bashize mu masite atandukanye inyuma y'intambara yabaye muri ico gihe bavuga ko batewe impagarara n'ibikorwa byo kubabomorera amazu bubakiwe muri ayo masite aho babwirwa n'indongozi z'amakomine ko hagiye kwimurirwa ibindi bikorwa kandi nta handi bafise berekeza abavuganye n'ijwi ry'amerika n'abari mu masite ya buraza muri komine buraza mu ntara ya gitega bamazemwo imyaka yababa hafi mirongo itatu bamerewe nabi ba- bafite agahinda kandi kuva basubiye bavuye nabo icyo bagiye icyo baje bahunga niho kikiri urabona n'ibyo biseberi kurakora dusaba yuko baduhande tuba nituko turatera imigere bashyira bakaduhande tuba hatekanye hari umutekano tubeho n'abandi banyagihugu ibibanza byabo baba bikeneye komine bafite amatongo ahandi twubakire gushika ubu amazu yababa mirongo itatu amaze kubomogwa n'ayagera kuri mirongo ibiri n'atandatu nayo amaze gushirwa ku rutonde rw'ayategerezwa kubomogwa nk'uko ababa muri ayo masite babitangarije ijwi ry'amerika banavuga ko ikibazo cabo bagishikirije abajejwe intwaro ariko gushika ubu akaba atawurabagarukirako uko niko babisigura bandikira buramatari buramatari arihigira muri tere akatubarira ngo bamukubwira ngo bomore kiboneke tumena amagi menshi aya niyo nyinshi yaduhaye ubu rero yemejwe kubomogwa izindi nzu mirongo ibiri na zitandatu barazisizemo imisaraba Bakatuva- bakaba bari muri tere ya byizero y'uko batavuye bazobafurirana abantu abamaze kubomorerwa amazu ubu babuze ayo bacira n'ayo bamira kuko badafise aho bakika umusaya nk'uko babisigura ijwi rya amerika ryavuganye na tasiye sibomana arongoye umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi bw'u Burundi avuga ko abo bateshejwe izabo batari bakwiye gutotezwa na leta kandi ariyo yari ishinzwe gukingira agateka kabo baje kuhubaka ngo ibigwati by'amahoro ngo ugasanga baje kuhubaka ngo eh, amavuriro mbeni kubera iki bana bashima ahubwo hari abo bateshejwe izabo gusa gusa Eh, bategerezwa rero kubanza kubarabira ahandi babashyira kandi bikagirwa na leta mugubu usanga eh, umukuru w'imbonerakure patiri yiyadukije ahandi ngo ni umuhanuzi wa buramatari ahandi ngo ni umukuru w'umugambo sendebebebe ukamenga abo bantu si abarundi bagengwa na- n'amategeko umushingwamanza janvier bigirimana aharanira agateka kazina muntu nawe asigura ko hari byinshi leta y'u burundi iri kurirengagiza kuko yari ikwiye kubandaniriza aho ubutegetsi bwayibanjirije bwari bugejeje mu gufasha no guteza imbere abo bahonerejwe ibyabo n'ababo bakisanga aho batifuza kuba avugana n'ijwi ry'amerika uku niko abivuga Eh, bisigura yuko uno munsi inyuma y'imyaka mirongo itatu atamvu n'imwe yotuma babandanya batotezwa eh, kuko eh, birazwi yuko haciye imyaka myinshi bitakunze yuko basubizwa eh, mu vyabo ha gufata ingingo zo kububahiriza zo kubatunganiriza birababaje yuko leta ifata ingingo ahubwo zo gusubira kubandanya ibatoteza ibatoneka ubushikiranganji bujejwe gushigikirana ari nabwo bugomba gufata mu minwe ico kibazo abacitse ku icumu barabutabaje ariko gushika ubu ntiburagira ico bukora ijwi rya amerika naryo ryagerageje kubarondera ngo bagire ico bizeza abo banyagihugu rirabakena naho abateshejwe izabo bariko barasamburirwa amazu uwuserukira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu cnidh Sixten muraba yaraherutse kumenyesha ko nta muntu n'umwe wateshejwe ibyiwe agomba gutahukanwa ku nguvu oya rega rega nta muntu birukana ku ngufu ahubwo eh, ikibanza leta igikeneye barabunguruza bakabashyira ahandi gushika aho bumva bonyine ko bashobora gutaha aho nk'ubu turafite site y'ahantu bita ishombo bose batashe ku- ku- ku gushaka kwabo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe aherutse kubwira indongozi mu bisata bitandukanye mu Burundi ko bakwiye guhindura ingendo bagatunganyiriza abenegihugu bose mu kutikumira ko ibitari ibyabo kuko arivyo bizana injyane zidahera mu gihugu uri ndongozi ugatangura guhengama igihugu uheze gute none baduhereza kugira inzigo gute iby'igihugu wabigize kwawe kandi bari bakurungitse kubitunganya ndongozi mwega ni kwitagaza kandi ikibabaje abo barenganya barenganya imfubyi n'abapfakazi n'abamugaye ikintu giterezega abantu gituma bajya mu mu ngwano twebwe indongozi dushaka gufata ibyabo tukabigira gwaci naho abaharanira agateka kazina muntu mu burundi hari ibyo basaba leta ya gitega kutirengagiza mu guhoza amarira y'abacitse ku icumu basigiwe n'intambara kuri ubu bariko barangazwa abo bari mu mitumba bakeneye kuza bana wanjye niba baryoherwa no kuba muri ibyo bigwati baze babane abo bantu ntibigeze banga kubana n'abandi cyane cyane leta yo kwihatira ku- kwiga ibibazo byatumye baja muri ako kangaratete biza gutusekaza kunywanisha abarundi biza gucanishamwo abarundi bisubiza inyuma ibintu byose byitwa yuko leta iba yariko irakora mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu niho umugwi wari wararungitswe n'ishirahamwe mpuzamakungu oni gutohoza ku byabaye mu burundi inyuma y'urupfu rwa perezida melchior ndadaye wemeje muri raporo wasohoye ku byavuye mu matohoza ko habayeho nyabwoko ry'abatutsi ryakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu rikozwe n'umugambwe wariho ico gihe sawanya frodebu abatutsi benshi baricwa bazize ubwoko bwabo ndetse n'abahutu bari bari mu mugambwe iprona baricwa leta yakurikiyeho ico gihe niyo yari yarashizeho amasite hirya no hino mu gihugu kugira ngo abacitse ku icumu bashobore kuronka aho bakika umusaya mu gihe bari bamaze guhonerezwa ibyabo n'ababo ibitungwa bikicwa amazu yabo nayo agaturirwa akanabomogwa Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali impunzi z'abarundi ziba muri Tanzania zivuye mu Burundi mu mugambi wa ngwino urebe babwiye bagenzi babo uko bahashanze leta ya Tanzania yikomeje kubashishikariza gutaha babwirwa ko mu Burundi hari amahoro mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania inkuru ya James Jovine ni mu nama yabereye mu nkambi ya Nyarugusu aho izo mpunzi ziheruka mu Burundi zariko ziramenyesha bagenzi babo icyo zasanze mu Burundi nyuma y'urugendo rwabo rw'iminsi itanu mu makomine atandukanye izo ntumwa zivuga ko zasanze ikibazo cy'umutekano kitarakemuka zivuga ko amatati y'amatongo agateka kazina muntu gutotezwa n'abasangwa ubwicanyi no kwagirizwa bya politike ari bimwe mu bibazo bitarakemuka aba ni bamwe muri uwo mugwi w'impunzi zaserukiye bagenzi babo aho zariko ziramenyesha icyo zasanze mu burundi hari mu nama yabereye mu nkambi ya nyarugusu muri rusange nabonye amahoro ariko ariko amahoro ari ku muntu ari ku bantu narashoboye kuganira n'abantu bahugutse n'abasangwa abahungutse bavuga ati duhungutse abasangwa birakwakira neza muri rusange umutekano urakwiye gusa no gutahura umutekano n'amahoro ko ari ibintu bibiri bitandukanye kuhungutse ubufasha burahabwa ariko icyo muwamenye ndibaza ko bihera ku ikomine nk'uko mwabyumvise ku bagenzi banje batanguye haracariho imvugo z'agahemo ko abahungutse baza bafise ibintu gusumba abari basigaye mu gihe ko bagomba gusumbya igitugu abasigaye mu gihe basigaye baragwanira igihugu mbajije impunzi zavuye muri mozambique abavuye muri kenya nabo bazanye kubera iki mwashyize mu gisagara ntitwavuwe yuko dutashe tuzogusanurirwa izo nzu nazo nabonye n'abasigaye mu nkambi ku bwabo bemeza ko amahoro ari ku muntu umwe umwe kandi buri muntu afise icyo yahunze gitandukanye n'uwundi ku bw'izo mpamvu basaba leta ya tanzaniya cyo kimwe na aseri gutahukana ababyishakiye gusa twebwe ntidushobora guhunguka igihe twumva neza yuko mu gihugu umutekano utaraba igihe tucumva abantu birirwa barapfa ijoro n'umutaga bagatotezwa bagacobwa bufone na buhoro ibyo rero biri mu bituma twebwe tudahunguka tufata nka jewe akarorero umuryango w'iwanje wose barawumaze amatongo y'iwanje yose yarafashwe umuryango mfise nzowutwarahe ico rero kiri mu bituma ntahunguka bigize ubwira kabiri nk'ubu ntashe jewe noca mfata kubera ubwa mbere naje nagirizwa ibya politiki kandi nta politiki nigeze nkina jewe nari umukozi w'imana mbwo ubu n'intumwa zinsanga ngaho yuko jewe nari muri politiki none noja gutaha nja kuyahora mbona ico rero kiri mu bituma jewe ntohunguka abarongozi ba leta ya tanzaniya n'abaserukira haseri nabo muri urwo rugendo barakoze amatohoza ku bijanye n'umutekano barizwa mu gihugu c'u Burundi bavuga ko bobo basanga amahoro yarakemutse mu Burundi gusa leta ya Tanzaniya itera kamo impunzi zose zisigaye mu gihugu ca Tanzaniya kwiyumvira gutaha mu gihugu cabibarutse mu gihe umwanya wo gutahukana ku nguvu utarashika. Huyu ni Siasa Manjenje, umuyobozi mkuru w'inkambi ya Nyarugusu.
Na shauri ndahanura, wakati umefika sasa, igihe cageze, wa kumuunga mkono Rais Ndayishimiye, wo kumutera intege umukuru w'igihugu Ndayishimiye, kwenda kuijenga ile nchi, kugenda kubaka kija gihugu.
Muda wa kulazimishana haujafika, umwanya wa kuvugana ku nguvu nturashika.
Sasa hivi tunasema urejeaji ni wa hiari, ugeri utocheko tunavuga kuunguka ni ku bushake.
Sisi tunatoa yale tuliyoona Burundi, twebwe tuvuga bitatu twabonye mu gihugu, kili nakumbusha ariko ndibutsa kudumu na kambi ile byose nakumbusha, ndabibutsa hakuna kambi ya kudumu.
mu ntumbero yo kuzunguruka igihugu cyose cy'u Burundi leta ya Tanzania ivuga ko mu kwezi kwa cumi na cumi na kabiri uyu mwaka turimwo izorungika iyindi migwi itandukanye kujya kuraba ibijyanye n'umutekano nyuma y'aho izafata ingingo zikomeye ku badashaka gutaha kujya kubaka igihugu cyabo kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi ni kinyarwanda hirya no hino ku isi abantu batandukanye bakomeje kwihanganisha umuryango w'umuhanzi w'umunyarwanda ivan buravan witabye imana azize indwara ya kanseri y'urwagashya kuri wa gatatu yararwariye mu gihugu cy'ubuhinde umuryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa francophonie watangaje ko utewe agahinda n'urupfu rwa buravan ugiye akiri muto kandi utazibagirana abahanzi b'abanyarwanda batuye muri amerika didas nta kirutimana uzwi nka mr d na mick mutoni nabo bunamiye intwari van buravan baravugana na mugenzi wacu tim harris ishimwe byadutunguye cyane like especially me ni ibintu bibabaje twababaye cyane kuko yari afatiye muziki y'u rwanda runini twababaye cyane ariko abantu bose ndabasaba ko bakwihangana kandi nkanasaba n'abahanzi bose ko bashigikirana bagashyira hamwe bagakundana kuko yaba ubuzima ni bugufi ariko twababaye mu by'ukuri urupfu urwo ari rwo rwose rurababaza ntawifuza kubona mugenzi we yapfuye ntawifuza kumva umuntu azi yagiye cyane cyane yari umuntu rero nka aburavani tuzi umuhungu wari ukiri muto cyane wari umaze kubaka izina wazamukaga neza cyane kandi atanga atanga ibyishimo ku bafana be atanga ibyishimo ku banyarwanda muri rusange ni umuhungu wari uzamutse neza mu ndirimbo ze nziza mu ijwi rye ryiza mu nganzo ye nziza rero kuba agiye ni igikuba gicitse ni icyo gicitse mu muziki nyarwanda mu by'ukuri byambabaje nta kubyakira biragoye hari ibintu biba kubyakira ukumva birakuvunnye ukumva ntabwo ari ibintu urimo arakira neza ukumva atari byo ariko nyine iyo byabaye urabyakira kuko twese niyo nzira reka mbere kuri mike ari uko abahanzi baba baziranye bahuriye mu bitaramo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga buravan witabye imana wari umuziho iki buravan muziho cyane kubera music music ihuza abantu benshi so nari muzi muri ubwo buryo muri ubwo rwego rwa music yewe nk'umuntu nababaye ku buryo nabyutse numva ntameze neza ariko ni umuntu famiye yacu twese turamukunda music ze ziba zirirwa tuzipureyinga so
Mr D umaze igihe ukora ibintu by'umuziki birumvikana ko nawe Buravan hari uko umuzi yari umuhanzi ukiri muto ariko wakujijwe cyane n'impano ye yo kuririmba nk'umuhanzi icyuho ubona agiye gusiga mu muziki nyarwanda by'umwihariko urabona kingana gute nabivuze Buravan ni umuhungu wari uzamutse neza cyane inganzo ye inganzo ye yari unique nuko niyo nganzo yihariye idafitwe na buri wese ni ukuvuga ngo iyo wumvaga indirimbo ye wahitaga wumva itandukaniro n'abandi ni wa muntu aba ufite umwihariko we mu muziki nyarwanda bityo rero iyo umuhungu wabuze ababuze kreativite mu nganzo nyarwanda asize icyuho kuko hari abahanzi benshi bato bari bakizamuka bashaka kumuzamukiraho bafite byinshi bari kumwigiraho hanyuma rero ni ukuvuga ngo uruhare rwe yatangaga ah, mu muziki nyarwanda mu kuzamura ni ukuvuga ngo uruhare rwe ruhagarariye ahakuva uyu munsi bivuze ngo ah, icyo wasize ah, kuzagisiba biragoye nyine kuko nta wundi muntu uzagaruka ari boravani afite inganzo nk'iyi akora nk'ibyo yakoraga afite kirativite nk'iyi ni ukuvuga ngo nyine akizasize icyo tutazasiba nta kundi niko bigenda nagaruke kuri meka meka nk'umuhanzi w'umunyarwandakazi ni iki uzibukira kuri buravani zamwibukiraho ibintu byinshi like m- music y'u rwanda yararu- yararufatiye hanini especially ku rubyiruko so of course ntabwo tugiye kumwibagirwa at all azahoraho forever Mr D nawe si nkunigana ijambo niba hari icyo uzibukira kuri mugenzi wanyu uh, uyu munsi waruhutse umwanyano wawe ibyo mbibukiraho ni byinshi urabona um, indirimbo zawo bagenda bitunguranye nicyo kibazo kungiye kuri yagiye bwarakeye twumva ngo yagiye hanyuma buravani nawe nta byumweru bingahe bishize batangiye kuvuga ngo ararwaye bamwe bananamubika akiriho urumva iyo abantu bagiye gutya ba- ba- bakagenda niba uzatararwaye igihe gihagije ngo abantu babyitegure biba bigoye kubyakira bivuze ngo um, ibyo tubibukiraho nkanjye mu- ku giti cyanjye nzabibukira ku bikorwa byabo by'indashyikirwa bagezeho ntabwo bibagiranye mu mitima y'abanyarwanda baracyarimo kandi tuzaba tubibuka umwanya utubanye muto reka reka ndangirize kuri mike kuko niwe urundi watangiye ubutumwa uha umuryango wa buravan muri ibi bihe bitoroshye by'umwihariko n'abafana be cyangwa abakunzi be ni ubuhe ubutumwa na- na- nabaha ni ukwihangana ni ukwihangana mugasengera famiye ye kandi imana imwakire mu- mu bayo ndasaba abantu bose bihangana na famiye ye yihangana mike mutoni na mr d mwese muri abahanzi b'abanyarwanda baba hano muri amerika ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi rya amerika abakozi murakoze cyane murakoze cyane aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wafashije kuyabagezaho tubashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umutsima w'indumanga ujyana ishavu mu nda bisobanuye ko ubukire bwonyine ntibuhagije iyo udafite inshuti mutaramana ngo musangire nugera iwandabaga zigutabare umutsima w'indumanga ujyana ishavu mu nda mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiye imana
ngo babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagasharishari kashirangabo k'amazima kano kurimbura nigera utizimba mu kirago nibutse by'amashuri maze mbyumva nk'ejo bamwicumi n'agakene ku bahungu ndi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbi rubyiruko abana n'abasaza turabazirikana